turashimye komandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu muri burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri efuremu ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi kuri voice of muhabura muri uganda ikisoro ni kuri efuremu mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikaze rero mu makuru yo kuri uno mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu mu rwanda umurwuje ejo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba wasubije mu zabo abantu mirongo itandatu na babiri mu bahora barwanira muri repubulika ya demokarasi ya kongo operasiyo ngo tugiye kurasa ahantu runaka amasasu yabaye makeya ubu tukajya kurasa cyangwa se ari ukujya kwiba mbega kuba no gusahurana ibintu iyo mvune irongera yaturika kugeza igihe iyo mvune yaturitse ntangira kongera gucira amaraso
abo ni bamwe muri abo banyarwanda bahora barwanira muri repubulika ya demokarasi ya kongo basubijwe mu zabo uno munsi kwa kabiri muri uganda sentare ya gisirikare yagirije abantu cumi na batandatu bari mu mugambwe uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ibyaha byo guhemuka no gutunga ibirwanisho batabifitiye uburenganzira israel yataye muri yompi abanyagihugu indwi bagiriza umugambi wo kugandagura indongozi z'ico gihugu ikigega mpuzamakungu fmi gihanura ibihugu vyo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara kuduza amakori n'amatagisi kugira ngo biteze imbere ubutunzi bwavyo ayo makuru yose arimo n'ay'urubanza rwa rigati gacaguwa yahora ari visi perezida wa kenya turagaruka ko handi hato mu kanya musangwa ikaze kandi mwakoze guhitamo kumviriza ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose amakuru yacu reka tuyahere mu gisata c'ubutungane muri uganda abantu cumi na batandatu bo mu mugambwe nup uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriwe n'icaha co guhemuka no gutunga ibirwanisho batabifitiye uburenganzira sentare ya gisirikare y'ico gihugu yabaciriye urubanza ivuga ko ivyaha bagirizwa babikoze hagati y'ukwezi kwa cumi na rimwe ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri no mu kwa gatanu ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igihe uganda yari mu matora sentare yabaciriye urubanza ivuga ko hari n'aba abandi bari muri ino dosiye ubutungane bukirondera kuko batorotse uko ari cumi na batandatu bose bemeye ivyaha bagirizwa metre shama malande aburanira ababuranira yamara yababwiye bwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko birimo igipfungu agira ati ntivyumvikana ingene bokwemera ivyaha bari barahakanye urubanza rugitangura bobi wine atwara umugambwe nup utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa uganda nawe yemeza ko abanywanyi b'umugambwe wiwe batewe ubwoba n'ubutegetsi bwabategetse kwemera ivyaha bagirizwa no kwandika basaba ikigongwe umukuru w'igihugu nta mumenyesha amakuru n'umwe yigeze yemererwa kwinjira aho baburaniye bikaba bitegekanijwe ko ejo kwa gatatu barenguka imbere y'ubutungane kugira ngo bubabwire urubanza baciriwe uko ari cumi na batandatu babu baburanye inyuma y'imyaka ine bari bamaze mu gasho tuve muri uganda tuja muri kenya n'ubu n'igisata c'ubutungane sentare nkuru y'ico gihugu yatanguye kumviriza urubanza rigati gacaguwa yari ari vice president wa kenya hitwayemwo yanka ingingo y'inama nkenguzamateka na nshingamateka vyamukomboye mu ndwi heze urubanza rugitangura perezida william ruto wa kenya yaciye asaba ko ruhagarara yavuze ko sentare iri kwiburanisha urubanza rwiwe atabubasha ibifitiye ni urubanza asigura ko rubwirizwa kuja mu minwe ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro sentare nkuru ya kenya kuwa gatanu niho yategetse ko ikomburwa yategetse ikomburwa rya rigati gacaguwa riba rirabangiriye n'ingingo yafashe inyuma y'uko perezida wa kenya agenye kiture kindiki nka visi perezida wiwe mushasha sentare ya kenya yemeje ko rigati gacaguwa yagirwa n'ivyaha bitanu muri cumi na kimwe yagirizwa ariko we abihakana avuga ko ababimwagiriza ari abashaka kumugirira nabi mu gihe rigati avuga ko umutekano wiwe ubangamiwe kandi amaze guhakwa kugandagurwa inshuro nyinshi gisata kijejwe amatohoza y'ivyaha bitandukanye muri kenya camusavye guha polisi y'ico gihugu ivyemezo vy'ivyagirije vyiwe mu kiganiro yakoranye n'abamenyeshamakuru kwa mungu yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abamukingira umutekano bamwe mu bamukorera mu biro vyiwe nabo barahagarikwa mu kazi muri ico kiganiro yabandanije asigura ko ico azoba cose kizokebwekwa kuri perezida wa kenya william ruto hejuru y'amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu burusiya perezida xi jinping w'ubushinwa umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi n'abandi bakuru b'ibihugu binyuranye byo ku isi mukuru wa kabiri bashitse mu gisagara ca kazan mu burusiya ni mu nama y'ibihugu bigize umuryango wa brics igiye kubera muri ico gisagara mugenzi wacu geoffrey mutagoma aratubwira ibindi ku vy'iyo nama
iyi nama yakiriwe n'uburusiya igamije kureba uburyo ibihugu binyuranye muri uyu muryango byagira ijambo imbere y'uburayi na amerika ku bintu binyuranye bibera ku isi perezida w'uburusiya vladimir putin arashaka ko iyi nama y'iminsi itatu igaragaza ko amerika yananiwe gushyira uburusiya mu kato ku birebana n'ikibazo cya ukraine umujyanama wa perezidansi y'uburusiya mu byerekeye ububanyi n'amahanga yure ushakov yavuze ko ari ubwa mbere uburusiya bukoranye inama n'ibihugu mirongo itatu na bitandatu harimo ibirenga makumyabiri bihagarariwe n'abaperezida babyo uyu muryango watangiwe n'ibihugu bya Brazil, Ubushinwa, Uburusiya, Ubuhinde na Afurika y'Epfo wahise baguka vuba wakira Iran, Misiri, Ethiopia, Emirati Zunze z'Abarabu na Arabia Saudite. Turkiya, Azerbaijan na Malaysia byasabye kuba abanyamuryango. Hari n'ibindi bihugu byasabye kwinjira muri uyu muryango. Abakurikiranira hafi bya politiki y'isi basanga Uburusiya bushaka gukoresha iyi nama kwerekana ko bushyigikiwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu gihe bubanye nabi n'ibihugu by'uburayi na Amerika no gushaka uburyo bwo kuzahura ubukungu bwabwo. Imwe mu mishinga yaganiriweho harimo gushyiraho uburyo bushya bwo kwishyurana bugamije guhangana n'ubwitwa SWIFT bukoreshwa muri iki gihe no korohereza Uburusiya mu buryo bwo kubererekera ibihano bufatirwa mu rwego rw'ubucuruzi. Muri iyi nama kandi Perezida Putin w'Uburusiya azagirana inama zitandukanye n'abakuru b'ibihugu bagera kuri makumyabiri agenda ahura na buri muntu ku giti cye.
Geoffrey Mutagoma urakoze duce tuyabandaniriza mu yavugwa muri Israel abajeje umutekano muri ico gihugu bataye muri yompi abanyagihugu indwi bagiriza umugambi wo kwica abategetsi ba Israel no kugaba ibindi bitero bihetse inyuma y'iperereza rya Irani mugenzi wacu Eugene Mukankusi arabandanya ni ubwa gatanu havugwa ibijyanye no kugerageza ubwicanyi buyobowe n'ubutasi bwa irani bwaburijwemo na serivisi z'umutekano za isirayeli mu kwezi kumwe nk'uko itangazo rihuriweho na shinbet na polisi ryabivuze iryo tangazo rivuga ko abantu barindwi bakekwa batuye mu gice cya beyite safafa yeruzalemu bateganyaga kwica umuhanga mu bya siyansi wa isirayeli na meya w'umujyi ukomeye muri isirayeli utavuzwe izina umwe mu bayobozi bakuru ba shini bete yavuze ko abahanga na ba meya hamwe n'abayobozi bakuru b'ikigo gishinzwe umutekano ndetse n'abandi bayobozi bakuru ba isirayeli bakunze kwibasirwa n'ibitero by'abakoreshwa na irani minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya irani ntabwo yahise iboneka kugira ngo igire icyo ibivugaho itangazo rivuga ko serivisi y'iperereza yanagaragaje ko abakekwa bari banashinzwe guturitsa imodoka ya polisi no gutera gerenade ku nzu basezeranyijwe amafaranga yangana n'amadolari ibihumbi mirongo itanu na bitatu umwe mu bakekwa ufite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko yavuganaga n'ikigo cyo mu mahanga uyu yaje gushaka itsinda ryo kumufasha ryatwitse imodoka i yeruzalemu rishushanyisha irangi ahantu hatandukanye kandi rishakira amakuru y'ubutasi abategetsi ba irani bari mu mahanga ku gihugu cya isirayeli mu gihe cyo gusaka amazu y'abakekwaho ibyaha abashinzwe umutekano bavuga ko banabonye amafaranga angana n'amadolari ibihumbi cumi na bitatu na magana abiri na mirongo ine parake mpimbano y'imodoka ya polisi n'amakarita atandukanye y'amabanki
hejuru ry'amerika ano makuru yose muhejeje kumva agezweho irya no ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya yutube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nari nabicaye ku masonga nkitangura uno munsi kuwa kabiri komisiyo ijejwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mirwi yitwaje ibirwanisho mu rwanda yasubije mu buzima busanzwe mirongo itandatu na babiri mu bahoze barwanira muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasezerewe bagwiriyemwo bande gloria tuyishime arabigarukako muri ino nkuru yiwe abo biganjemo urubyiruko hagakurikiraho abagabo naho abake cyane muri bo ni abagore ni igikorwa cyabereye mu kigo cy'imutobo mu karere ka musanze cyari cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye na bamwe bahagarariye ibihugu by'amahanga inzego z'umutekano za minisiteri ndetse n'ubuyobozi mu nzego z'ibanze bamwe mu basezerewe baduhaye ubuhamya bikora imana saveri ni umugabo w'abana batatu ufite imyaka mirongo itatu n'ibiri amaze amezi atandatu ageze mu rwanda mu gihe cyo kuza pena ariho emuvenduru wagendaga iri kurwana tubaye dushaka inzira yo kunyuramo tugakata tukamanuka mu misozi tukajya tugenda twegera za goma tukabaho ngaho gutyo nuko akandi igihe abantu hakubita n'umwaka ubwo rero ukishaka inzira ariko ku buryo batavuga ngo uratashye uwo bimenyekanye barara bakushikiye bakakujana ukaba wakwicwa kimwe nuko na n'ubu bamenye ko uri hano bagakubona usubiyeyo niyo waba umuturage niyo waba utari umu fuderere bakomeje kukwica we na ndahimana mawombi uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'umunani bavuga ko babwirwaga n'uyu mutwe wa fdr ko intego bafite ari ukurwana bagafata u rwanda hari ukwinjira kunyura za bigogwe za nyungwe hose ni ukurasa tuko hari ugukoresha imbunda ni gute mwaje kumenya ko bidashoboka igihe kibaye kirekire naho aho natwe twakuriye twasanze arizo gahunda bafite natwe twinjira mu bya gisirikare ariyo gahunda mba dusanga ni ukwibeshya nta gishoboka na kimwe gihari ifatira umwanzuro nk'abana b'abagabo ntabwo bazabigeraho pe muri uyu muhango komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi hatanzwe ibikoresho kuri bamwe muri bo bize imyuga itandukanye irimo ububaji gukanika kudoda n'ibindi ni inkunga bishimiye uramutse ushaka kwiteza imbere vuba ukanisha umwaguteza imbere impamvu ukeneye amafaranga ukanisha ikindi uramutse uri uwo mukozi ni akazi gashaka ubwitange kandi k'ubunyangamugayo kwiga imodoka ni nko kwiga ubuganga ubuganga iyo utabufashe neza bagushyira risiki z'abantu mu buzima mu gupfa muri iki gikorwa umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanya imitwe yitwaje intwaro nyirabineza valeri yahaye ubutumwa butaziguye abakiri mu mashyamba ya kongo n'abatashye bahawe ibikoresho muri aba basezerewe mu mitwe yitwaje intwaro yahoze mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo harimo abahakuye ubumuga imvune n'ibikomere bitandukanye aba bahawe ubuvuzi bw'ibanze muri ikigo cya mutobo umwe muri bo francois ngamije ni umugabo ufite imyaka mirongo itanu n'itatu ubumuga ndabufite igiti cyaje kumbera kiragwa cyari nko ku gasozi na kariya cyari igiti kirekire cyari cyarahagamye mu kindi kiraza kirandirinduka n'ejo ubu ndi hano biturukanyije n'akazi n'utwenda nari nteruye iyo mvune irongera aturika kugeza igihe iyo mvune yaturitse ntangira kongera gucira amaraso nkacira amaraso iyi ndwara yari inyishe burundu ngize amahirwe tu cyo nasaba leta y'u rwanda nk'uko yatwakiye bayisaba kugira ngo n'ubu natwiteho natwe turwane ubumuga tuvure dukire ni uko ujye baratwitaho tuyikorere ike we yatahutse yararashwe isasu mu mutwe kubera yuko ndi gutaha muri ako karere navuye muri kongo mvuye mu mashyamba ngo ngubwo ndi buze ndatashe mu buzima bundi busanzwe ubu nageze hano mu kwa cyenda nageze hano mu kwa cyenda tariki itandatu niho imiryango yanjye agiye gusura umuntu muri congo kubera nari mbafite umuvandimwe ngezeyo nagezeyo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yishimiye ko agiye gusubizwa mu buzima busanzwe ariko agasaba ko yakomeza kuvurwa kugira ngo azabashe gukora kimwe n'abandi baturage ngo ikintu icyo navuga navuga ngo wenda hari ngo ndangeneye umuganga n'umuganga yaza agapima akampima akareba nimba mo imbere nta kibazo cyaje kuhaba kubera yuko kuva navurwa ntabwo bari bampima ngo nyizere neza umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu krado kuri iki kibazo wo usanga leta y'u rwanda yagakwiye kwita kuri aba banyarwanda bakagenerwa ubuvuzi bwihariye evariste murwanashyaka n'umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango wa krado twavuganye ku murongo wa telefoni ariko icyo dusaba leta ni uko mu kubasubiza mu buzima busanzwe n'ubundi bakwiye kwitwa ku buzima nubwo basubiye mu buzima busanzwe babaye nk'abaturage nk'abandi rero bakwiye gukurikiranwa niba hari umuntu ufite uburwayi akavuzwa nk'uko leta n'ubundi yivuza abandi banyarwanda bafite ibibazo by'amikoro badashoboye kuba babasha kwivuza ni ukuvuga ngo bari abavuzwa bagahabwa mituweli bagafashwa kubona mituweli bagafashwa kuvuzwa bitewe n'uburwayi bwa buri wese basubira mu buzima busanzwe n'ubundi nta kibazo na kimwe bafite mu mibereho yabo cyangwa mu buzima bwabo komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi yatangiye gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ubuyobozi bwabo buvuga ko kugeza ubu bamaze gusubiza mu buzima busanzwe abarenga ibihumbi birindwi gloria tuyishime imutobo
gloria tuyishime urakoze ubuyobozi bw'ikigega mpuzamakungu fmi buhanura ibihugu byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara kongereza amafaranga byinjiza avuye mu makori n'amatagisi kugira ngo bishobore guteza imbere ubutunzi bwabyo mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika umukuru w'ishami rya uh, fmi muri afurika avuga ko uh, bigenze uko bizotuma ikibazo cyo kutaronka amadeni kibi kibihanze gihera inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika murayishikirizwa na temistokle mutijima ibi bwana bede serasiye uyobora ikigega cy'imari ku isi ishami rya afurika yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika ku ntandaro y'uku kugorwa no kubona inguzanyo ku bihugu bya afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara bwana serasiye asanga byaraturutse ku ngamba za politiki y'ifaranga zikakaye byinshi mu bihugu bikize byahisemo gufata kuva mu myaka mike ishize izo nazo ibyo bihugu bikaba byarazishyizeho ngo bibashe guhangana n'ibibazo by'ihungabana ry'ubukungu byatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda
mu guhangana nabyo habayeho gukaza ingamba za politiki y'ifaranga ibyo rero byatumye ibihugu byacu bigorwa cyane no kubona uburyo bw'imari ku ruhando mpuzamahanga yewe no mu bihe bisanzwe hanyuma urwego rw'imari mu bihugu byacu rukirimo kwiyubaka ruhura n'ingorane za mikoro kuri ibyo hiyongeraho izindi ngorane ibihugu byari byisanganiwe bitewe n'uko ikigero cy'umwenda cyari hejuru cyane uyu muyobozi avuga ko mu gihe akarere ka afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara gakomeza kugarizwa n'ingorane nyinshi mu by'ubukungu imf yagiye ikora ibishoboka mu gufasha ibi bihugu kwihagararaho
icyo twakoze nk'ikigega mu bihe nk'ibyo ni ukongera ubufasha kuruta uko byahoze nk'uko nabivuze mu kanya twatanze inguzanyo ingana na miliyari mirongo itanu n'umunani z'amadolari kandi menshi muri ayo akazishyurwa nta nyungu yongeweho ni umusanzu rero ukomeye watanzwe mu kunganira ibihugu ngo bibashe gufasha abaturage babyo kwiteza imbere icyo ni icya mbere twakoze ariko kandi dukomeje no gutanga ubujyanama mu bijyanye na politiki kugeza yewe no ku bihugu bidafata inguzanyo yacu icyakora bwana bede serasiye agasanga umuti urambye ku bibazo by'ubukungu byugarije afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara wava mu mavugurura ibihugu bikwiye gukora mu bijyanye n'ubukungu
igisubizo cy'ibanze kuri nyinshi mu ngorane tubona ni ugukora amavugurura yafasha ubukungu bw'ibihugu byacu kurushaho kwihagararaho imirongo ya politiki ya yafatwa yajyana n'imiterere ya buri gihugu ariko biraza gusaba rwose ko dushyiraho politiki zatuma tubasha kwirwanaho mu bijyanye n'imari muri izo harimo nk'ingamba zo kongera umusaruro w'imbere mu gihugu ibihugu byacu byakoze ibintu byiza cyane mu bijyanye no gushora imari mu nzego ziboneye mu buzima mu burezi mu bikorwa remezo ariko icyo tutarageraho ni ukubyaza inyungu iryo shoramari binyuze mu nzego z'imisoreshereze icyo ni kimwe mu byo dukwiye gukora uyu muyobozi mu kigega cy'imari ku isi avuga ko kwagura uburyo bw'imisoreshereze bidasobanuye kongera umusoro ku bari basanzwe bawutanga kuko bishobora kubabera umugogoro kuri we ibihugu bikwiye gushyira imbaraga mu gusoresha ibyiciro bishya by'ubukungu bidasiba kwiyongera
mu bihugu byinshi icyo twabonye ni uko imirimo ibyara inyungu yakomeje kwaguka ari ku buryo bw'imisoreshereze ntitwaguka ku rugero rumwe nayo ibihugu byacu ntibirakora ibihagije mu gusoresha inzego nshya z'ubukungu tubona hari ibyakorwa mu bihugu byinshi ngo umubare w'abasora wiyongere gusora bigere no ku bantu ubu badasora nkibwira rero ko hari uburyo kuringaniza abantu mu bijyanye n'imisoreshereze byakorwa imisoro ikiyongera hatabayeho kongera imisoro ku bantu bamwe gusa ubuyobozi bw'ikigega cy'imari ku isi buvuga ko nubwo hakiri ingorane mu bihugu byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara hari icyizere ko ibintu bizagenda bimera neza uru rwego rw'imari ku isi rugaragaza ko ubwiyongere bw'ubukungu muri iki gice cya afurika umwaka ushize bwari kuri gatatu n'ibice bine ku ijana muri uyu mwaka byitezwa ko bugera kuri gatatu n'ibice umunani ku ijana naho umwutaha wa bibiri na makumyabiri n'itanu bukazagera hejuru ya kane ku ijana
Temistocle Mutijima urakoze tukivuga rero kuri ino nkuru ishamwe Olicome gishinze kurwanya ibiturire no gusesagura ubutunzi bw'u Burundi rivuga ko iciyumviro ca IMF ari ciza ariko gikwiye guherekezwa n'ingingo zo gutuza abakaboko Gabriel Rufyiri atwara Olicome yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro bagiranye mu kanya ako kamo kiwe nofata ko ukemera mu buryo twita mu gifaransa politike fisikare ibihugu birafise ubuhinga bukoresha ibihugu byose byo ku isi murazi ko bibeshwaho n'amakore n'amatagisi mugabo ibihugu bya afurika byinshi mbere harimo n'uburundi bikoresha uburyo bumwe ubirabye neza bwo gutoza amatagisi mugabo twebwe turongera ko n'ikindi kigira kabiri hari ukuyatoza mugabo hakaba no guca n'ukungena akoreshwa duhe rero ku ngena atozwa bakunda kuguma batoza amatagisi ku bintu bimwe bimwe dufatiye nko mu burundi nk'akarorero usanga baguma bashyira amatagisi ku bintu abanyagihugu benshi bakenera fate ibitoro isukari gutyo gutyo aho kurondera gutoza amatagisi abantu benshi cyane kimwe bita erarigisima de la siyete fisikare ibyo rero ntibibyorosha na gatoya ibintu kuko uca usanga ari ba bantu nyene baguma batanga amatagisi abanyagihugu baguma bibaremera ariko ba bantu benshi bamwe babitwa ko batwara amafaranga menshi cyane abo ntibabatoza amatagisi mu gihe rero ubwo buryo bwo gutoza amatagisi nko mu burundi bwonagurwa nk'uko bishyikirizwa n'umukuru w'ikigega fmi byogira akamaro byofasha mu kuduza umutahe w'igihugu byofasha mugabo twumvikane ku kintu gutoza amatagisi abantu benshi benshi bashoboka kandi abafise menshi bagatanga menshi twebwe rero mu bihugu bya afurika byinshi n'uburundi burimwo abatunzi ntibatoza amatagisi batoza amatagisi abantu bato bato bafate kimwe bita taxe sur consommation ni ukuvuga baraba ibintu bifungwa cyangwa bigurwa n'abantu benshi cyane akazi baca batoza amatagisi mugo barya abantu bitwa ko batoza gutanga amatagisi menshi abo bantu usanga badatanga amatagisi donc nakuye ko batoza kuri ya matagisi bita kuri taxe sur consommation ikibabaje ni uko nayo batoza aca yibwa menshi menshi aribwa biciye muri ya masoko ya leta nicyo kibazo gikunda kuba kugira amatagisi yatojwe ntiyibwe hokorwa iki ibintu byo gukoresha ubuhinga bwa none arivyo bita digitalization uh, bwoshobora gufasha burafasha mugabo nabwo ntibwofasha nk'ibice mirongo itanu ku ijana kuko ubuhinga bukoreshwa n'abantu nabo abantu batarahinduka twebwe nk'iwacu turavye abasuma inguvu bafise biragaragara neza yuko mu vy'ukuri ubuhinga bwa digitalization burafise akamaro buzomara mugabo igihe cose abo bantu b'abasuma batarava mu nzego z'igihugu ngo babahe ikibanza gikwiye twe tubona ko bizoguma bigorana ico kibazo rero uyu ayoboye ikigega mpuzamakungu fmi yashikirije kirafise uruhara cumvikana kandi nibaza ko bishoboka gufasha mugabo conyene murumva ko kidakwiye kubera abantu bacu benshi usanga vy'ukuri baramunzwe n'akantu k'akaboko karekare niyo ngorane mbona nyamukuri hari gusumba ibindi bintu vyose mu bisanzwe gabriel rufyiri umukuru w'ishyirahamwe holcome ryishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo y'igihugu murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe kubona mwaduhaye aka kanya muhezagiwe
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru yacu ku wa gatandatu w'indwi iheze umuganga w'umunyarwanda yitwa faustin ntirenganya yabaye umunyamuryango w'urugaga rw'abaganga babaga muri amerika ruzwi nka american college of uh, surgeons muganga ntirenganya niwe munyarwanda wa mbere ashitse kuri urwo rwego avuye mu gihugu cy'u rwanda mu bakora ivyo bita chirurgie plastique ari mu gisagara ca san francisco co muri leta ya california aho yariko akorera amahugurwa muganga muganga ntirenganya yarahawe iyindi mpamyabushobozi y'ikirenga mu bijanye no kubaga kuri ubu avura mu bitaro vya kaminuza akanigisha muri kaminuza y'u rwanda yavuganye na mugenzi wacu tim ishimwe amubwira ico bivuze guhabwa impamyabushobozi yo kuri urwo rwego nk'umunyarwanda ni gahunda yo guhabwa impamyabushobozi yisumbuyeho gatoya mu bijyanye no kubaga ibyo bitangwa n'urugaga rw'abaganga babaga b'abanyamerika ariko ubundi ni urugaga rukorera ku isi yose rwashinzwe kera cyane muri za magana cyenda n'abaganga babaga bo muri amerika no muri canada ariko ruza gukura rusa nk'aho ari rwo rutanga umurongo rukanatanga impamyabushobozi nk'izi ngizi ku bashirurujeni banyuranye bavuye mu bihugu binyuranye mu bijyanye na kugira ngo hari standards na excellence yo ku isi igende iba imwe so niyo mpamvu rero nanjye ndi hano ni uko kuwa gatandatu nanjye nari mu bahawe iyo mpamyabushobozi iyo mpamyabushobozi uko nabibonye ni niyo iri y'ikirenga ishoboka kwihabwa nk'umunyarwanda umudogiteri w'umunyarwanda bivuze iki kuri wowe cyangwa ku muryango nyarwanda kuri kuri jyewe bisobanura ibintu byinshi nabivuga wenda ku rwego nka nzego nk'eshatu hari kuri jyewe ku giti cyanjye nk'umuntu ariko cyane cyane ndaza kwitsa kuri twebwe nk'abanyarwanda nk'igihugu hari rero investment ikomeye cyane igihugu kiba cyarashyizemo niyo mpamvu ubona umusaruro umera neza ni byiza rwose ntabwo twakwiye kwisuzugura natwe turashoboye nubwo ari ubwa mbere bibaye ngira ngo ubwa mbere umunyarwanda bibaye gutya ariko nta nubwo ari jyewe jyenyine buriya wenda ari jyewe wamenye ubundi turi batatu b'abanyarwanda hari abandi bakorege babiri umwe ubaga mu mutwe n'undi ubaga impyiko n'imiyoboro nabo bahawe iryo iryo shimwe urumva rero ko turimo turakura kandi neza nkeka ko ubuvuzi bubera mu rwanda buzajya ku rundi rwego n'abantu babona ko ibikorwa ari byiza ku rwego nk'urwo ngurwo dr faustin niba muza kwiga hano ndetse mugahabwa diporome yo kuri urwo rwego cyangwa se ishimwe ni ukuvuga ko mushobora no kuvura hano muri amerika kuvura muri amerika twahavura ariko si impamya ko ariyo mesaje y'ingenzi natanga uyu munsi urugaga rw'abanyamerika rutanga certification ishobora gukora mu bihugu bigera ku ijana na mirongo ine na bine aho ariho hose wakora ariko ariko nta haruta iwanyu tuzakora neza kandi mu rwanda ni iki ubona cyakorwa kugira ngo umubare w'abaganga bari ku rwego nk'urwawe mu rwanda biyongere icya mbere urakoze ko icyo ni ikibazo cyiza ikigura kinini hari ni ugutinyuka reka ko hari igihe abantu usanga bitinya bagira ngo hari ibyo abandi bagezeho umurage ariko nkeka ko ari akazi kuruta uko ari umurage iyo rero abantu babitinyutse bagakora cyane bakagira intumbero nyayo bakagira n'ababashyigikira byaba ari ubuyobozi cyangwa aho bavuka usanga bikunda ntabwo mpamya ko ari uko turi bitangaza ntabwo rwose ari ikibazo cya kosiya intelektuweli iri hejuru ni ikibazo cya oporutunitizi umuntu yagiye abona ubu ngubu umuhanda uraharushye si umwana w'umunyarwanda w'uyu munsi simbona impamvu atabigeraho nimba narashoboye kubigeraho n'ubundi n'ubundi yabikora tubona cyangwa twumva abarwayi mu rwanda iyo barwaye akenshi hari indwara nyinshi bumva zigomba kuvurirwa hanze mu rwanda hari abantu mujya mwakira baturutse mu bindi bihugu baza kwivuza mu rwanda igisubizo ni yego twakwiye ku sinavuga ngo ntibiyongere kuko wenda n'abanyarwanda ubwabo ntiturabahaza ngo tubone ko abarwayi ntabwo dufite abarwayi barahari benshi ariko nk'uko nari mbikubwiye wenda nkanjye muri specialite yanjye tubona abarwayi benshi bavuye mu bihugu duturanye abamama benshi bavuye za burundi baje kwivuza wenda kanseri z'amabere kera abantu babaga mu rwanda wenda ariko n'ubu biracyaba bakajya kwivuza mu buhinde ugasanga abantu bakoze izina ko abantu bajya kwivuza mu buhinde bo bari comfortable kubera ko byabereye hanze iyo rero nayo ni mindset nkera ko byakwiye guhinduka eh, abantu bagatangirira ku- kugirira system icyizere kuko burya ikivura ntazakubeshye ntabwo ari umuganga ku giti cye eh, kuko ntawe uvura byose ni system usanga nakubaga ariko ntabwo nagutera ikinya eh, yagutera ikinya ariko ntabwo yazagukurikira muri postop yagukurikira muri postop ariko si uzapima specimen zawe usanga rero ibyo byose bigenda bihererekanwa eh, noneho ku buryo iyo system imaze kuba mature niho honyine ushobora kuvuga ngo birakunda aho muganga umwe ku giti cye ntabwo aba ahagije dr faustin ntirenganya ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi ry'amerika mwakoze namwe akano ngaha duce dusozerera amakuru no mugoroba mwakoze kudutega abiri kuri mikoro ya Lidiane Ninahazwe shimwe abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Tahana Jone aho bari kumwe na Frederic Nkundikije yaduhagarikiye ekipe no mugoroba tubifurije kubandanya mugira ibihe byiza mu banyu no mu vyanyu aho bwije ijoro ryiza aho butarira naho mugira umunsi mwiza